Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. sagaleen ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan wixata bitootessa sadii bara 2025 amma jalqabeera keessummeessituun keessan antuu jibee horaati pireezidaant doonaald tiraamp koongiresii biyya isaaniif kibxata borii haasaa dhageessisuuf jiru hooggantoonni biyyoota awurooppaa dilbata kaleessa waraana yuukireeniif raashaa irratti mari'achuudhaaf landanitti ol ga'aniiru. dhaabbanni daldalaaf walitti dhufeenya biyyoottan gaanfaa afriikaa irratti hojjetu dhaabbilee dhimma namoomaa irratti hojjetan akeekkachiis haala qilleensaa laajisuudhaan karoora qopheessanii jiru hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma guutummaa oduuf jaallannee gammada.
israa'el dilbata darbe konkolaattonni gargaarsa gara gaazaatti akka hin seensisne kan uggurte yoo ta'u waliigaltee waraanaa torban ja'an darbaniif lola dhaabe irratti waldhabdee uumame hammaatee jira konkolaattonni gargaarsaa dilbata darbe qaxxaamura daangaa masrii raafaa irratti sarara dheeraa irratti danqamanii turan. shofeeronni konkolaataa gargaarsaan nyaata fe'anii deemaa turan daangaa akka ce'aniif eeyyama kan hin arganne yoo ta'u kanaafis sababaa tokkollee akka hin ibsamne himaniiru isaan keessaa tokko kan ta'e mahamud kamaal akka jedhetti maaliif seenuu dhorkamne kun gargaarsadha yeroon gara boosniyaa herzegovinaatti deemaa turrellee seenuun nu eeyyamama ture nyaata gara soomaaliyaattis geesseera namni nu dhorke hin jiru asitti dallaa qofaatu gaazaarraa addaan na baasa. akka hin seenneen dhorkameeraa jedhe muummichi ministeeraa israa'el benjamin netanyaahu dilbata darbe akka jedhanitti mootummaan isaanii yaada ergamaa addaa yuunaayitid isteets ka giddugaleessa bahaa stiiv witkoof yeroo ramadaanaa fi faasikaa keessa gaazaatti yeroodhaaf dhukaasa dhaabuuf dhiheesse fudhatanii jiran kanaafis kan haal duree ta'u hamaas namoota lubbuun jiraniif du'an keessaa walakkaa guyyaa jalqabaa gadhiisuu kanneen hafan immoo xumura irratti gadhiifamuu yoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu dhaabbataarra ga'ame ta'a garuu gareen shororkeessummaa jechuun yuunaayitid isteets ramadde hamaas dhukaasa dhaabuu jalqabarratti waliigalame kan gara marii marsaa lammataatti ce'uuf beellamame irratti cicha qabu ibsuun mariin gaggeeffamus waraanni kun dhaabbataadhaan akka xumuramu kan kaayyeeffatedha jedha. hamaas araarteessonni masrii fi qatar akka gidduu seenan gaafachaa jira.
duula waraanni biyyoolessaa somaaliyaa michoota isaa sadarkaa addunyaa waliin naannoo biyya gaaddee kan kutaa shaabellee keessaa dilbata kaleessaa geggeesseen miseensota garee alshabaab afurtama ajjeesuusaa televezyiyoonni biyyoolessaa somaaliyaa gabaasee jira. rooyiters akka gabaasetti televezyiyoonni biyyattii fuula x kan ofiirratti barruu maxxanseen humnootii biyyoolessaa michoonni sadarkaa addunyaa fi jiraattonni naannoo kanneen dammaqinaan hojjetan ammallee duula geggeessan itti fufanii jiru. rooyiters akka gabaasetti televezyiyoonni biyyattii wixata darbee maxxansaa x irratti baaseen kana beeksisuusaa ibsee jira.
jiraattonni gara kuma afuriif dhibba ja'aa ta'an gorsa baqachuu akka malan ibsu jala jiru torban darbe naannoo iwaatee kaabaa jedhamtu keessatti balaa ibiddaa mudateen namni tokko du'eera kunis naannoo sanatti roobi argame gadaanaa ta'uufi bara darbe guutummaatti jaapaan keessatti baatiin gannaa ho'a hamaa kan galmeessisan hordofee kan dhufedha abiddi naannoo magaalaa of naatoo mudate lafa gara heektaara kuma lamaaf dhibba tokkoo gubuusaa bulchiinsi dhaabbata ittisa ibiddaa fi balaa wiixata har'aa beeksiseera kutaalee jaappaan kudha afurirraa ogeessonni ibidda dhaamsuuf ka dhufan yoo ta'u ka magaalaa tookiyoo dabalatee abidda sana ittisaa ka turan ta'uu fi heelikooptara kudha ja'a kan waraanaa dabalatee abiddicha dhaamsuuf yaalaa jiru. abiddi kun hanga dilbataatti gamoo 84 irratti miidhaa akka geessise tilmaamameera haa ta'u malee badiin dhaqqabe gadi fageenyaan ammallee ilaalamaa akka jiru dhaabbati kun beeksisee jira.
Saboonni guyyaa lubbu qabeeyyii bosona keessaa yeroo kabajaa jiran kanatti tuurizimii bineensota bosonaarraa galii guddaa kan argattu keeniyaa keessatti iddoowwan lubbu qabeeyyii bosonaa jiran xiqqaachuu ogeeyyiin kunuunsaa kabiyyatti akeekkachiisaa jiru.
waggoota kurna lamaan darban keessatti tattaaffiin kunuunsa gosoota lubbuu qabeeyyii kanneen balaadhaaf saaxilaman hedduu akka dandamatan kan taasise yoo ta'u bineensonni kun sababaa balaa jijjiirama qilleensaa fi amala namaa kan isaan balleessuuf socho'urraa maddeen bakka jireenya bal'aa dhabaa jiru jechuun ogeeyyiin akeekkachiisaniiru. garuu carraa kooriidarii bineensota bosonaa jedhamuun beekamu keessatti lafa naannolee walquunnamsiisan sochii dhala namaatiin adda baasuudhaan walitti fiduuf carraan akka jiru ibsameera gareen kunuunsa kooriidarii akkasii uumuuf yaalaa jiru tokko dhaabbata kunuunsa bineensota bosonaa leewaa waayild konservaansi jedhamu yoo ta'u magaalaa guddoo keeniyaa naayiroobii irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 260 fagaatee argama. dhaabni dhuunfaan kan keeniyaa kun kooriidarii dabalataa uumuuf kaayyeeffatee keeniyaa kaabaa keessatti hojjeta bineensi bilisaan akka socho'an hayyamuu fi taateewwan waldhabdee namaa fi bineensota bosonaa gidduu jiru hir'isuudhaan kooriidarii akkasii guddina baay'ina bineensota bosonaa ni deggera.
badhaasii akaadaamii ooskaar marsaa 97ffaan dilbata kaleessaa kennamee jira.
akka kanaanis adriyaan biraadii fiilmii burutaalist jedhamuun yeroo lammaffaaf kan badhaafame yoo ta'u fiilmii anooraa jedhamu keessatti kan hojjatte miikii maadsan taatoo dubartii ijoo filatamte ta'uudhaan badhaasa gonfamtee jirti. badhaafamtoonni ooskaar kanneen biroon barreessaa barruu fiilmii anooraa kiiran kaalkin akkasumas gulaalaa fiilmichaa akka ta'e shaan beekar keessatti argamu fiilmii dheeraa kan animeeshiniin hojjetame the wild robot jedhamu filatamuudhaan kan badhaafame yoo ta'u fiilmii animeeshinii gabaabaa ammoo in the shadow of the cypress jedhamutu badhaafame fiilmii emiilaa prees jedhamu keessatti kan hojjatte zoo'ii zaaldaana gargaartuu taatoo dubartii filatamtuu ta'uudhaan badhaafamteetti sirba elmaal jedhamu kan fiilmiin emiilaa prees keessatti itti gargaaramanis sirba filatamaa ta'uudhaan badhaafameera.
gara gabaasa ittaanutti ennaa ceenu immoo hooggantoonni biyyoota awurooppaa dilbata kaleessaa waraana yuukireeniif raashiyaa irratti mari'achuudhaaf landanitti ol gahaniiru. pirezidaantiin yuukireen jimaata darbe sababa pirezidaanti doonaald tiraamp waliin jechoota jajjaboo walitti deddeebisaa turaniin waayit haawusiin gadhiisanii akka bahan gaafatamanii guyyaa tokkoon booda immoo hoogganoota awurooppaa simannaa ho'aan taasifameeraa fi gabaasa araash arbaasaadii bitukku fiqaaduu dhiyeessa.
dilbata darbe kana waraana yuukireen raashiyaa waliin itti jirtu kan ilaaleen egeree yuukireen irratti mari'achuuf hooggantoonni biyyoota awurooppaa landanitti walitti qabamaniiru walwaraansa waggoota sadii lakkoofsise kanaan hooggantoonni biyyoota awurooppaa galma tokko keessatti walitti qabamaniiran pirezidaantiin yuukireen volodimir zeleniskii deeggarsa isaanii akkuma kanaan dura akka qabu itti himaniiru zeleniskiin daawwannaa torban darbe waayit haawusitti taasisan pirezidaanti doonaald tiraamp waliin mariin isaanii gara jechoota jajjaboo walitti deddeebisuutti kan jijjiirameen yommuu madaalamu awurooppaatti simannaa ho'aan taasifameeraa fi gara waashingtanitti kan imale pirezidaantiin yuukireen silaa waliigaltee lafa albuuda yuunaayitid isteetsiif mallatteessuuf kan ture garuu wantoonni kaameraa oduu gabaasotaa fuulduratti gara biraatti kan jijjiiraman.
waliigaluu qabda yookiin nuti hin baana yoo nuti baane immoo fuulduran dhaabbatta kun immoo gaarii ta'a jedhee yaadu garuu fuuldura dhaabbachuuf jirta kaardicha immoo ofirkaan qabdu garuu yoo waliigaltee kan al tokko mallatteessite garuu ejjannoo gaarii irratti argamuu dandeessa haalata agarsiisaa jirtu waan galateeffachaa jirtuu fi gaarii miti.
ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi maarko ruubiyoo dilbata kaleessaa televiziyoona abc sagantaa ziiswiik irratti dhiyaate ejjannoon zeleniskii waraanni akka itti fufu qabate waraana addunyaa sadaffaatti geessa jechuun ejjannoo pirezidaant tiraamp irra deebiin dubbateera.
Hankan hin jechaa jiru dhibbeentaa zeeroodhaan yoo nuti gara teessoo waliin dubbiitti isaan yoo hin finne wantoonni naannoo sana jiraniin gara waraana bala qabeessaatii fi diigumsa diigumsa kallattii hundaanii balaafama ta'etu naannoo sanatti irra caalaatti guddachuuf jira namoonni kana dafanii yoo hubatan kan nuti gochuu dandeenyu guddina caaluu jedheen yaada kuni kanaan ta'e osoo jiruu loltoonni yuukireen kanneen wal waraansicha irratti hedduu madaa'anii jiran qaama isaanii hir'ateeruun gara humna waraanaatti deebi'anii makamaniiru isaan kunis warra zeeleniski lammiileen yuukireen kuma 380 waraana kanaan madaa'aniiru jedhe keessatti ramadamu dimokiraatonni kanneen koongirensii yuunaayitid isteetsi keessaa yeroon kun yeroo michuu keenya dhiisnu yeroo dogoggoraatii jedhu the soldiers that I just saw last week.
guyyoota torbanii sanbataaf dilbata darbe loltoonni yukureen an arge kanneen deggersa yaalaa argachaa jiran miila isaanii tokkoon faaruu alaabaa biyyoolessaa yukureeniif dhaabbachuu yaalanidha yeroon kun yeroo itti nuti gootota yukureen kanneen xiqqeessinu miti Akkuma lammiileen Yuukireen madaa'an dabalaa dhufe, waamichi marii nagaas dabalaa dhufeera. Lord Peter Mandelson, Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara Biriitishi.
We have to give peace a chance. We have nagaa fi carraa kennuu qabna putiin irratti haala dhiibbaa gahaan irratti uumamuu qabu uumuu qabna raashaa ofitti fiduu fi hawwachuu fi gara waliin dubbii teessoo irratti akka dhuftuuf garuu gara daandii dogoggoraatti maqataanaan yuukureen cina dhaabbanna Loltoonni Yuukireen kanneen gariin isaanii akka malee madaa'anii jiran ammayyuu adda waraanaatti hirmaachaa jiraachuun waliigalteen nagaa dafee dhufuu dhiisuu mala. Pirezidaantiin Yuukireen Zeleniskiin biyyi isaa waliigaltee lafa albuudaa hanga tokko Yuunaayitid Isteetsi waliin mallatteessuuf qophii ta'uu himuun hariiroo isaanii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliinis akka fooyyessu amana. Dilbata kaleessaa Biriitanitti oduu gabaastotaaf akka ibsetti Zeleniskiin waliigaltee lafa albuudaa hanga tokko Yuunaayitid Isteetsiif mallatteessuuf qophii ta'uu hime garuu wantoota hanga tokko xiinxaluuf yeroo akka barbaadus himeera.
pireezidaant doonaald tiraamp marsaa lammaffaa isaanii keessatti haasaa jalqabaa koongiresiif taasisaniin dhimmoota barbaachisoo hedduu irratti ni dubbatu jedhame eegama. Isaan keessaa waraana Yukireeniif giddugaleessa bahaa keessatti geggeeffamaa jiru xumuramuu Yuunaayitid Isteetsi biyyoota biroo irratti taarifa kaa'uuf bal'ina mootummaa federaalaa Yuunaayitid Isteetsi hir'isuu dabalata. Gabaasaaf Veeroonikaa Baaldiraas Iglesiyaas kunooti.
Akkuma bara 2017 pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp walga'ii waloo koongiresii kibxata borii irratti haasaa dhageessisuuf jiru. Bulchiinsi isaanii marii nagaa qaamolee wal dhaban gidduutti taasifamu gidduu seenuuf tattaaffii itti fufee jiru keessatti waraanni Raashiyaa fi Yuukireen haasaa Tiraamp taasisan keessatti mata duree ijoo ta'a jedhamee eegama.
I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war.
nagaan barbaadaa jira waraana waggoottan kudhan keessa seennee taphachuun barbaannu nagaa barbaanna Hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi kun ejjennoo waraana Israa'eliif Hamaasiif egeree Gaazaa irratti qaban illee koongiresiif ibsuu danda'u. Guraannala afur muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyaahuu waliin ibsa gaazexeessotaaf waloon kennaniin Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa gara bakka bashannanaa giddugaleessa bahaatti akka jijjiiramtu yaada dhiyeessan.
The United States owning yuunaayitid isteetsi lafa sana abbummaadhaan qabachuudhaan misoomsitee waan ajaa'iba ta'e hojjechuu fi carraa hojii kumaatamaan lakkaa'amanu uumti Xiinxaltoonni haasawaa isaanii mana maree bakka bu'ootaatti taasisaniin Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi biyyoota biroo irra taarifa kaa'uu ishee duuba sababa jiru akka dubbatanis ni eegu. Shaanan Boo O'Brien Yuunivarsiitii Teeksaas kan Oostinitti argamutti gargaartuu piroofeesaraa barnoota kutaa mootummaati.
I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs, Ilaalcha isaanitti nan amana taarifa yoo kaa'an gatiin akka dabalu gochuudhaan oomishtoonni taarifa sana ittisuuf jecha gara yuunaayitid isteetsitti akka deebi'an taasisan jedhanii amanu.
Tiraamp bulchiinsi isaanii baasii mootummaa hannaaf qisaasama jiru hir'isuuf humna hojjettoota federaalaa xiqqeessuuf hagam saffisaan akka hojjetaa jiran ilaalchisee qeeqa irratti dhiyaateefis deebii kennuu danda'u.
I think he's going to say, talk about it as a cost saving measure.
Akka tarkaanfii baasii qusachuutti waa'ee kanaa dubbachuuf jiru jedhee yaada.
measure.
Hagam gaarii akka ta'e illee dubbachuuf akka jiran nan amana.
Xiinxalaa CIA duraanii akka ta'an senatarri Yuunaayitid Isteetsi Eliizaa Slootkin haasaa pireezidaanti Tiraamp irratti mormii gara paartii Dimookiraatotaan jiru akka kennaniif filatamaniiru.
xiinxaltuu kataan O'Brien lammiiwwan Ameerikaa yaada sanatar Slotkiniif guutummaa haasaa Tiraamp waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti kibxata halkan hordofuu hin oolan jedheen yaada yookaan guyyoota ittaanan barreeffamoota wantoota ijoo ta'an dubbisuu hin oolan jedhan.
Yemmuu haalawwan jijjiirama qilleensaatiin wal qabataniin balaan biyyoottan irra gahuu dabalaa deemaa jiru kanatti dhaabbanni daldalaaf walitti dhufeenya biyyoottan gaanfa Afrikaa irratti hojjetu dhaabbilee dhimma namoomaa irratti hojjetan wajjin ta'uudhaan karoora dursanii tarkaanfii fudhachuuf akeekkachiisa dursaa qopheessee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Juumaa Majaangaa Naayiroobii irraa ergee kunoo.
Haalli jijjiirama qilleensaa hamaa ta'e addunyaa guutuutti waan bal'inaan beekamu ta'ee jira. Akka ogeessonni jedhanitti sababa qophaa'insa dhabuu irraa kan ka'e miidhaan jijjiirama qilleensaa gaanfa Afrikaa irratti hammaachaa deemaa jira. Dhaabbanni biyyoottan saddeet keessatti argamanuu fi igaadii jedhamee beekamu fala miidhaa jijjiirama qilleensaa kanarraa nama baraaru wajjiniin dhufee jira. Dhaabbatichi miidhaa jijjiirama qilleensaatiin biyyoota miseensa ta'an irra ga'u xiqqeessuudhaaf jecha karoora dursanii tarkaanfii fudhachuu qopheessee jira. Ahmad Ahmaddiin garee Igaad keessatti hoogganaa bulchiinsa dhimma balaati waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Igaaditti akka qaama naannoo kanaaf dhaabbateetti biyyoonnii fi naannichi gara tilmaamaatti akka ce'an gargaaruuf qajeelfama kennuuf yaalaa jirra. Waa'ee rakkoo qilleensaa, waa'ee misoomaa ibsuudhaa wajjin walqabatee jechuudha. Hunda caalaa immoo akkaataa fedhii namoomaa fi rakkoo namoomaa naannoo Igaad keessatti bara baraan mul'atu irratti furmaata kennuu danda'u irratti.
Karoorri dursanii tarkaanfii fudhachuu Igaadii. Biyyoonni miseensa ta'anii fi biyyoonni michoota ta'an biroo balaan osoo hin mudatin tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'anii hojiirra oolchuu akka danda'an kan karaatti agarsiisudha. Adeemsi kun kan jalqabame wiirtuu tilmaamaa fi hojiirra oolma haala qilleensaa biyya keeniyaa magaalaa naayiroobiitti argamu keessatti. Bakki kun bakka hojjettoonni dhaabbatichaa. Hordoffii balaa ragaa walitti qabuutii fi miidhaan balaan sun fidu dursanii itti xiinxalanudha. Bu'iin hordoffii kanarraa argame biyyoottan miseensa ta'anii fi akkaataa akeekkachiisaatii fi gorsaatiin akka isaan qaqqabu taasifama. Juulii Ooyumaa xiinxalaa sirna odeeffannoo teessuma lafaati. akkas jedhu.
Since all major hazards within our region are, cl- are climate related.
Balaawwan gurguddoon naannoo keenya keessatti mul'atan hundi haala qilleensaatiin kan wal qabatan waan ta'eef gama haala qilleensaa fi haala jijjiirama qilleensaa hamaa ta'e irratti dafanii akeekkachiisa argachuun haala tarkaanfii tilmaamame mijeessa.
Karoorri dursanii tarkaanfii fudhachuu kun kan hojiirra oolaa jiru gargaarsa dhaabbilee dhimma namoomaa irratti hojjetanii fi naannicha keessa socho'anuutiin. Isaan keessaa sagantaan nyaata addunyaa dameen Keeniyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan nyaataatii fi qotiinsaa yookaan faa'oon keessatti argamu. Keeniyaatti bakka bu'aa faa'oo kan ta'an Hamiis Wiiliyaams akkaataa jijjiiramni qilleensaa oomisha midhaaniitii fi akkaataa itti oomishan irratti miidhaa geessisu dubbatu.
Sadarkaa daldala keenyaa irrattis dhiibbaa uumeera. Guutummaa sirna isaa irratti. Sana jechuun haala waliigala midhaan qaama keenyaaf barbaachisoo ta'an akka minjaala keenya irraa hir'atan kan taasisudha.
Hamiis Wiiliyaamsii faa'oo keeniyaa irraa akka dabalanii jedhanitti karoorri dursanii tarkaanfii fudhachuu naannichi balaa gara fuulduraatti dhufu haala gaariidhaan dandamachuu akka danda'u irratti gargaaraa jedhu. itti dabaluudhaanis.
Yeroo hunda balaawwan kana dura dhaabbachuuf akkamitti akka sochoonu argineera. Garuu yeroo akka ammaa kana karoora ifa ta'e qabaanne karoorichas hordofnee booda amma wanti nuti gochuuf yaalaa jirru yeroo balaan dhufu haala dursinee argamuurra jechuudha.
Akka Ahmadi Ahmadiin Igaadirraa jedhanitti karoorri dursanii tarkaanfii fudhachuu mootummootaa fi hawaasaalee kutaa sana keessa jiranuu fi haala hundumtuu akka mo'ataa ta'u taasisuudha.
Balaan ati tilmaamte yoo dhugoome balaa guddaa hawaasaa qabeenya jireenyaa fi kanneen kana fakkaatan irraa fagaatteetta jechuudha. Akka ati eegdetti yoo hin mul'annes ammayyuu hawaasa irratti hojjechuu yookaan invest gochuu itti fufta.
Gaanfi Afrikaa waggoottan dhiyoodhaa asitti balaawwan haala qilleensaatiin walqabatanii fi hamaa ta'an kan isa mudate yommuu ta'u kunis hongee lubbuu namaa galaafatuu fi lolaa bishaanii kan dabalateedha. cehumsi naannoo haala qilleensaa hamaa ta'ee fi deebii kennuu irraa gara sochii mala of eeggannootti jijjiirame hawaasa saaxilamoo ta'anii dhiibbaa hamaa isaan irra ga'urraa eeguudhaaf akka gargaaruu abdatu ogeeyyonni jedha gabaasni juumaa mujaangaa naayiroobii irraa voa'edhaaf qopheesse kun an bafqaaduu morodaati.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara qophii addaa har'aaf qindeessine ceena. erga baatii waxabajjii bara 2024 yeroo mormiin uummataa walduraa duubaan keeniyaa keessatti geggeeffamerraa eegalee namoonni humnaan qabamanii dhabamsiifaman jedhaman 82 ga'aniiru jedha koomishiniin mirga namoomaa biyyoolessaa keeniyaa butamuu kana duuba eenyu akka jiru ammallee hin mirkanoofne maariyaama diyaaloo obbolaa lama guyyoota 32f butamne jedhan haasofsiisuudhaan gabaasa qindeessite jaallannee dhiyeessa.
as ollaa kiteengaa kan magaalaa naayiroobii irraa gara sa'aatii tokkoo fagaatturraa aslaam loongtoniif obboleessisaa jamiil akka butaman dubbatu obboloonni kun lamaan konkolaataa waliin koruudhaaf ituu jiranii wanni tokko ta'e jalqaba guyyaa sanaa kan baatii hagayyaa keessa jedhan aslaam tasgabbii dhabuun akka itti dhaga'amee fi namoonni hin beekamin akka isa laalaa turan akka hubate dubbata.
gama isa jalqabaarratti konkolaataan tooyotaa vils jedhamu balbala isaa hunda waan baneef jecha achiin dabruu hin dandeenye konkolaataa duubatti deebisee bakka kana dhufe. bakka kana yeroo seenu konkolaataan subaaruu jedhamu dhuftee asitti na uggurtee achii konkolaataan tooyotaa aksiyoo jedhamu immoo duubaan karaa natti cufe.
obbolaan kun namoota hidhannoo gurguddaa qaban kanneen kanneen poolisii fakkaachuu isaanii ibsan sun itti dhiyaatanii mootora konkolaataa keenyaa akka dhaamsinu nu gaafatan jechuudhaan himatan.
konkolaataa bananii lafan taa'ee oofaa turerraa nakaasanii gara konkolaataa subaaruutti baay'ee saffisaan nageessan.
jamiil laamtan guyyaa sana fudhatamuuf akka yaadame hin barre ture garuu yeroo qondaaltota dhiibetti waajjira poolisii naannoo sanaaf bilbiluuf illee yaada dhiyeessu eenyu akka ta'an of beeksisuu didan jedha.
And I kept on asking them, who are you? Where are you taking my brother? I told them, I'll call the OCS Kitengela police station.
ani eenyu akka ta'an maaliif obboleessa koo akka fudhatan isaan gaafachuuttan fufe waaltaa waajjira poolisii kitaangeelaatti bilbilee waan inni hojjetu quba qabaachuu isaa akkan gaafadhuun time bilbiluuf yeroon yaalu bilbilli koo isaaniin anarraa fudhatame na kabalan bilbilli koo cufamee konkolaataa subaaruu keessatti na hidhan.
obboloonni kun akka jedhanitti harka isaanii lamaanii fi iji isaanii hidhamee bakka tokkotti geeffamanii guyyaa 32f achitti akka hidhaman dubbatu gareen mirga namoomaaf falmu amnesty internationalii fi koomishinni biyyoolessa keeniyaa kan mirgoota namoomaa waan namoonni lameen kun mirkaneessan haala namoota butaman biroo wajjin wal fakkaataa jedhu koomishina kanarraa. Ernest Cornell akka jedhanitti.
Number one, they are telling us that they were denied food. They were kept in handcuffs for days.
tokkoffaa nyaata akka dhoowwataman nutti himanii turan guyyootaaf harka isaanii hidhanii turan uffata irraa baasanii qullaa isaanii guyyootaaf lafa simmintoo akka ciisan taasisaniiru.
aslaam bara darbe mormii guutuu biyyaatti dargaggootaan durfamu geenzi jedhamu irratti hirmaachuu isaatiin kan qabame ta'uu dubbata wixinee labsii silaa gibira yookaan dilaala dabaluu yaadame mormuudhaan kan gaggeeffame sanarratti hirmaateera. mormiin kun gara waamicha malaammaltummaan akka dhaabbatuu fi waamicha pireezidaantichi aangoo akka gadhiisan gaafatutti jijjiirame dhumarratti labsichi hojiirra akka hin oolle kaafame obboleessi aslaam mormii kanarratti hin hirmaanne garuu lamaan isaaniiyyuu yeroo hidhaman madda maallaqaa eessaa akka argatan ilaalchisee irra deddeebiin gaaffiin dhiyaataa fi akka ture dubbatu gareeleen mirga namaaf falman. poolisiin keeniyaa mormitoota irratti humna hammaa ol ta'e fayyadamuu fi yeroo tokko tokko immoo qeeqxota mootummaa butu jechuudhaan himataniiru poolisiin garuu himannaa kana haalee jira kana malees gareewwan yakkamtootaa mormii kana keessa seenanii itti fayyadamuuf karoorfachuu isaanii ragaa amanamaa jira jechuun ibseera ji'a muddee darbe keessa mormii dabalataa magaalaa naayiroobii keessatti ta'e. kan poolisiin namoota dhabaman akka dhiyeessu gaafachuun ta'e sana hordofuudhaan pireezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruuto namoota dhabamsiisuun dabaluusaa balaaleffataniiru.
Yakki kamiyyuu qoratamuu qaba. Lammiilee yookaan yakkamtootaan yookaan poolisiin kan raawwatamu ta'es qoratamuu qaba. gochaa yakkaa keeniyaa keessatti raawwatamu kamiyyuu gadi fageenyaan qorannee dhugaa jiru baruu qabna.
sagaleen ameerikaa tajaajila poolisii biyyoolessaa kan keeniyaaf gaaffii dhiyeesseef deebii kan hin arganne ta'uu maariyaama diyaalo naayiroobii irraa gabaastee jirti.
yeroo jijjiiramaa. yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. as sagalee ameerikaarraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenya qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti jiran kanneen akka qophii dubartoota irratti fuulleffatan yeroo kiyya jedhu qophii dargaggootaaf akkasumas gabaasaalee addunyaarraa nuuf ergaman akkasumas naannoo biyyaarraa nu dhaqqaban dhaga'uu hin dagatina kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata jedhu kan seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'iilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii x akkasumas yuutuubii irratti nu hordofuu dandeessu yaada keessan karaa iimeelii nuuf ga'uu yoo feetan hoorn at voa niws daat kaam irratti nu ergaa bilbilaan ergaa nuuf dhiisuu yoo feetan immoo lakkoofsi waatsaappii keenyaa lama duwwaa lama afur tokko lama tokko tokko afur afur bulaadhaan sagantaa kanaa namoo daandii qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste tigisti gammeeti piroodiwusariin keenya nugisuu taammire kan isin keessummeesse antuu jibee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.